Hii ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu biganiro vyacu vyo muri aka kanya, muri kumwe na Fide Niyongabo. Leta ya Burundi isanga gukorana n'amakungu bitegerezwa gushingira ku buringanire n'ukubahana.
Iminsi yose ibihugu kugira ngo vyumvikane n'ubundi haba amasezerano amasezerano ya Cotonou twe turazi yuko ubu ikiringo cayo caraheze ntidushobora kuguma rero duharira ku kintu caheze ahubwo ubu ni ukumvikana ingene tuja muri bishasha uwo ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ku mugwa mukuru wa politike gitega mu burundi muri mari abayobozi b'ifatakibanza perezida ba ndao w'imyaka mirongo irindwi y'amavuko na visi perezida umukuru w'abasirikare baherutse gukora kudeta colonel asimi goita afise imyaka mirongo itatu n'indwi bimitswe uyu munsi amakuru yo hirya no hino ku isi i Paris mu Bufaransa abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana n'abagenzi babiri barabakomeretsa hafi y'ahahoze ibiro vy'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali abayobozi b'ifatakibanza Perezida Bandao w'imyaka mirongo irindwi y'amavuko na visi perezida umukuru w'abasirikare baherutse gukora kudeta colonel asimi goita afise imyaka mirongo itatu n'indwi bimitswe uyu munsi barahiriye imbere ya sentare nkuru y'igihugu ibirori vyo kurahira vyabereye ku mugwa mukuru bamako bibaye mu gihe ibihano igihugu ca mali cafatiwe n'ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi y'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu burengero sedao bikibandanya gushirwa mu bikorwa ni mu gihe kandi ata vyinshi bizwi ku vyerekeye ikiringo mfatakibanza Major Colonel Bandao yigeze kuba umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi niwe mukuru w'igihugu mushasha wa leta mfatakibanza nshasha mu gihe Asimi Goita ayoboye abasirikare bagize kudeta mu kwezi guheze yabaye icegera gishasha c'umukuru w'igihugu abategetsi babiri hamwe n'umushikiranganji wa mbere azogenwa mu minsi iri imbere bajejwe kuyobora leta mfatakibanza izoshikana ku matora mu kiringo c'amezi cumi n'umunani Goodluck Jonathan yahoze ari perezida wa Nigeria yitavye ibirori vyo kurahira kwa perezida mushasha wa leta mfatakibanza n'icegera ciwe yaserukiye ishirahamwe CDAO ipari mu Bufaransa abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana na bagenzi babiri barabakomeretsa hafi y'ahahoze ibiro vy'ikinyamakuru Charlie Hebdo Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press abanyamakuru bari aho byabereye babonye abapolisi bakwira hirya no hino muri ako gace barahaguta babuza abantu kuhinjira polisi iravuga ko mu ikubitiro yari yaketse ko abakomerekeje abo bantu ari babiri ariko iza gusanga byakozwe n'umuntu umwe uwo yatawe muri yombi afungiye hafi y'inyubako ya Bastille mu burasirazuba bw'umurwa mukuru i Paris ntibiramenyekana niba ibyabaye bifitanye isano n'igitero intagondwa z'abayisilamu zagabye ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kigahitana abantu cumi na babiri minisitiri w'intebe w'ubufaransa Jacques Castex yasobetse ikitaraganya uruzinduko yateganyaga kugirira mu majyaruguru y'umujyi wa Paris ngo akurikiranire hafi by'icyo kibazo ibi bibaye mu gihe byari biteganijwe ko bapfakajwe n'igitero cyagabwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bari butange ubuhamya mu rubanza rw'abantu cumi na bane bakekwaho icyo cyaha rwabaye kuri wa gatanu urakoze Geoffrey ubushakashatsi bushasha bwagaragaje ko mu bwongereza abantu mirongo inani ku ijana bafise ibimenyetso vya covid cumi n'icenda canke bafise aho bahuriye n'abo yagaragaye ko badakurikiza amabwirizwa yo kwikumira Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu n'ikigo cy'ubwongereza gishinzwe ubuzima na kaminuza ya King's College London buragaragaza ko mu minsi irindwi ishize mu bantu bavuze ko bafite ibimenyetso bya virusi ya korona cumi n'umunani n'ibice bibiri ku ijana ari bo bonyine bakurikije amabwiriza yo kwishyira mu kato mu bavuze ko biyumvaho ibimenyetso kandi cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana nibo bipimishije ubwo bushakashatsi bugaragaza ko mu bantu ibihumbi mirongo itatu babajijwe abagera ku bihumbi cumi na bitanu ari bo bonyine bashoboye kumenya ibimenyetso bya virusi ya korona dr james robin ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza ya kings college mu bwongereza yatangaje ko impamvu nyamukuru ituma abantu batubahiriza aya mabwiriza ari uko bahangayikishijwe no gushaka ibibatunga muri iki cyumweru ubwongereza bwashyizeho igihano cyo gucibwa amadolari y'amerika agera ku bihumbi cumi na bibiri na magana arindwi na mirongo inani ni ukuvuga agera kuri miliyoni cumi n'ebyiri n'igice uyavunje mu manyarwanda ku badakurikiza amabwiriza ya guma mu rugo cyakora leta y'ubwongereza itanga inyunganizi ya buri kwezi yagera ku madolari magana atandatu mirongo ine ni ukuvuga arenga ibihumbi magana atandatu uyavunje mu manyarwanda ku bahembwa make cyangwa batakaje akazi kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda tugushimire joffre mu gihe hagiye gutangura igihe c'ubukanye ku baba mu gice c'isi co mu buraruko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ijejwe amagara y'abantu ku isi oms riburira abantu ngo bafate inkingo z'ibicurane kugira birinde ico kwiyongera ku kiza ca virusi ya korona jofre mutagoma arabandanya iyi nkuru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko abantu bagera kuri miliyari buri mwaka barwara ibicurane ndetse bigahitana bari hagati y'ibihumbi magana abiri mirongo cyenda na magana atandatu na mirongo itanu n'icyenda ibicurane na covid cumi n'icyenda zose ni indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero kandi zifite ibimenyetso bimwe none oms ihangayikishijwe n'uko inzego z'ubuvuzi zishobora kuremererwa mu gihe abanduye indwara baba benshi biyongera ku basanzwe banduye covid cumi n'icyenda umuyobozi ukuriye ibiro bishinzwe kwirinda no kurwanya ibicurane mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Anne Moen yabwiye ijwi rya Amerika ko iki gihe kiri imbere gishobora kuzakomerera inzego z'ubuvuzi kwita ku bandura ibicurane bisanzwe n'abandura covid cumi n'icyenda bityo OMS irashishikariza abantu kwikingiza hakiri kare ngo bibafashe kwirinda kwandura iyi ndwara irasaba ko abakora mu nzego z'ubuvuzi n'abageze mu zabukuru bashobora kwandura ibicurane mu buryo bworoshye aribo bakwihutira kwikingiza hakiri kare
urakoze joffre radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri facebook canke kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye umunsi yagiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu igitega umugwa mukuru wa politiki mu vyo baganiriye harimwo ikibazo c'umutekano mu gihugu n'umubano w'uburundi n'uburayi n'uw'uburundi n'u rwanda eroge wirikaneza yakurikiranye iki kiganiro nawe yacerewe iminota mirongo ine n'ine mu gutangura iki kiganiro ciwe ca mbere kubera yabanje kuja gushira amashurwe ku ntatemo ya pierre nkunziza gitanguje mu mateka ya perezida mu burundi akaba namwita sekuru evariste ndayishimiye yafashe amasaha abiri uko vyari bitekanijwe mu bibazo bamenyesha amakuru n'abanyagihugu bagarutse ko harimwo ibijanye n'umutekano umaze imisi uhungabanywa mu ntara zitandukanye mbere y'umugure tutabarwanya ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani watanguje ibitero vyo gukombora ubutegetsi bw'igikenye bwana ndayishimiye asanga abitiranye ivyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro none bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango ugaca uvuga ko wateye igihugu cayo wateye uwo muryango uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu jewe reka dufate akarorero maze iminsi nzunguruka mw'ijoro n'ejo naduze mw'ijoro none bavuga ko wateye igihugu guta umukuru w'igihugu wenyene ariwe wa mbere wari guhera genda murabe isaha naviriye ikigoma murabe isaha nashikiye ibujumbura sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mw'ijoro sinaciye abutse ikibira ngo niho bari muri bino bitero harafashwa abantu batari munsi ya mirongo itandatu na bane mu ntara za muramvya na mwaro hagati na hagati bujumbura rumonge bururi na makamba mu mpanuko buciye uburengero hamwe na kayanza mu buraruko amwe mu mashirahamwe yigenga yavuze ko hafashwa hanini abatavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu gisirikare ca kera bagizwe ahanini n'abatutsi hamwe n'urwaruka rwo muri ubwo bwoko umukuru w'igihugu yabishuye kandi umwenegihugu ga akingiye ikibaba umwicanyi nawe aba ari umwicanyi ga abantu benshi benshi ntavyo bazi naho abo musuma mugatangura gutangira abapolisi ngo ntibamufate mwebwe nyene muba mwagiyemwo muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwe nciye nishura kuri umwe avuga ngo mbeko hafatwa hariho igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicaye bwagenze gute bakaraba bagasanga baracumbitse aha leta irafise uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitse aha wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije canke ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bishe abo bantu leta iriko iraperereza iriko igira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo naka yafashwe perezida ndayishimiye yanagarutse ku itoseka ry'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'ubumwe bwa buraya yemeje ko ibintu bitegerezwa gusubira ibuti imigendane yatosekanye kubera ubumwe bw'uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma haba itembagazwa ry'ubutegetsi mu burundi hanyuma bitwaje igikenye bibananiye baciye bavuga bati reka tubohere amaboko mu migongo ijya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo iminsi yose ibihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano mukavuga muti tuzokorana uku n'uku n'uku ega hariho amasezerano ngenderwako novuga ati niwo mushinge naryo amasezerano y'imigenderanire ku isi yose rero amasezerano ya kotonu twe turazi yuko ubu ikiringo cyayo cyaraheze ntidushobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze ahubwo ubu ni ugumvikana ingene tuja muri bishasha ariko mu minsi iheze claude bucu baserukira ubumwe bwa buraya mu burundi yemeje ko uwo muryango ugiye gukomeza ufasha ico gihugu je mentionnerai en particulier euh, parmi les, les dossiers qui vont aboutir euh, très mu madosiye agiye gushikwa mu minsi ya vuba novuga gusanura ibarabara r24 bizotuma imigenderanire ishemeye hagati ya bujumbura na repubulika ya demokarasi ya kongo ubu ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwa jiji murembwe aho ibikorwa bimaze iminsi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki y'isi yose ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa buraya bwakoze twarasize kaburimbo ku birometero birenga amajana abiri na mirongo itanu mu mabarabara twongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga ijana na mirongo umunani hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu muri iyi minsi mike ishize twitayeho cyane ibijanye no gusahiriza mu vyerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cane cane ku banyagihugu bo mu mitumba ni imigambi itari mike ubumwe bwa buraya bwahagurukiye gufashanya n'uburundi kandi twabiganiriyeko n'umushikiranganji wa mbere ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafise uruhara runini kugira ngo ivemwo udutotsi ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobekako ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u rwanda iyo tuzifashe zihungiye i burundi tuca tuzisubiza birazwi twaba twasubije n'amakungaro rera mugani mutubwire mumaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye burya boshaka gutora umuti ubunyene biroroshe ntibakore ibya kibano ababanyi ubunyene urabe ko bidaca bikunda bica bigenda neza uzwi ku izina rya neva akanagidondora ko ku mbuga nkoranyambaga hari ikintu atagarutseko ariko yabwiye abakuru b'ibihugu bigize onu mu nama ya bose ya mirongo irindwi na gatanu kuri uyu wa kane ukura igihugu ciwe ku rutonde rw'ibisuzumwa n'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano mu rwandiko yasomye ijwi rya amerika rifitiye kopi yagize ati uburundi buri ku rutonde rw'ako kanama kubera ingingo z'agakandamizo zifatiye ku nyungu za politike z'ibihugu bimwe bimwe vya rutura eroje buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eloge mu burundi kandi perezida evariste ndayishimiye yaraye ashikirije ijambo ryiwe mu nama igiriya mirongo irindwi na gatanu ngarukamwaka ya onu ibandanye general ndayishimiye yagarutse ahanini ku mubano w'uburundi n'amakungu umutekano igikorwa cyo gutahukana impunzi ibibazo bihangayikishije isi harimwo ikiza ca virusi ya korona n'ihindagurika ry'ibihe ibindi na mugenzi wacu diane nini nahazwa co kimwe na bagenzi biwe bandi perezida evariste ndayishimiye yashikirije ijambo ryiwe biciye ku buhinga bwa none bwa videwo mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya korona ni kiza perezida ndayishimiye yavuze ko caje kwereka isi ko yari ikwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gukemura amatati biciye mu migenderanire myiza hagati y'amakungu mu vy'umutekano yashimangiye ko mu gihugu aramutswa wifashe neza agira ko abwira bagenzi biwe kuko ubu Burundi bukiri mu bihugu bija ku kirangamisi c'akanama ka ONU kajeje umutekano bisa nk'uguhungabanya igihugu hagushigikira amahoro yacu Nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Burundi se retrouve arbitrairement sur l'agenda du Conseil de sécurité.
Ntitwigeze duhengeshanya kubivuga. Uburundi bushigwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU ku karenganyo gusa bitumwa n'imvoza ya politike hamwe n'inyungu z'ibihugu bimwe bimwe vya rutura ku isi atawuzi ziba zisana n'ineza y'abarundi canke umutekano muri rusangi nyabona ivyo biri mu bituma umutekano w'igihugu cacu uhungabana aho korohereza amahoro n'umutekano dusubiye gusaba dushimitse ko igihugu cacu c'uburundi cokugwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya oni ahubwo uwo mwanya wahora ukoreshwa ukoreshwe mu guca hirya no hino imigambi y'iterambere imibano n'ubutunzi no gushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere rusangi wo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi hamwe n'intumbero nyamukuru y'umugambi w'iterambere wo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu
et les objectifs du développement durable de l'agenda 2030.
uko kuburabuzwa k'uburundi ndayishimiye avuga agusanga kandi mu bihugu yavuze ko vyivanga mu vy'uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bihugu yavugiye muri rusangi yavyagije mbere ko vyanafashije mu mugambi wo guhakwa guhirika ubutegetsi bwari buhari ico gihe Nous ambitionnons bâtir des relations d'amitié et de coopération fondées sur le principe du respect mutuel.
twifuza gushimangira imigenderanire n'ubucuti bifatiye ku kubahana no kubaha ubwigenge bw'ibihugu inforo y'ibihugu bimwe bimwe bishaka gukoresha uburyo butabereye mu guha amategeko ibihugu byo muri afurika kwiyitirira ngo nivyo bigize amakungu bigafatira ibindi bihugu ingingo z'agahotoro hawunyanzwe amategeko agenga ishami mpuzamakungu oni bibwirizwa guhagarara uburundi burashigikiye ko ibihugu byose hatarabwa uko bingana ako ari bito canke binini ko bitunze canke bikenye bifise uruhara mu guhangana n'ibibazo isi ifise muri iki gihe ni muri iyo ntumbero uburundi bwifuza kubana neza n'ibindi bihugu canke amashami mpuzamakungu ku buryo atanumwe ahahombera kandi hashizwe imbere ukubahana aha rero turiyamirije twivuye inyuma ibitero mu by'imigenderanire na politike bigirirwa uburundi n'abarundi bikagirwa n'ibihugu byo hanze bimwe mbere bikaba byaragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igikenya mu gisata c'imigenderanire kibwirizwa gusubirirwa no gufashanya bifitiye inyungu twese mu kubahana La diplomatie des misques doit céder la place à la coopération mutuellement bénéfique et respectueuse.
perezida ndayishimiye ikindi yabwiye onu ni uko uburundi buzokwama bumeze magabo igihe cose bizoba ngombwa ko bufasha mu kurwanya iterabwoba mu makungu nk'uko bukomeje kubikora muri somaliya na centrafrique iyindi migambi perezida ndayishimiye yahamagariye amakungu gukorera hamwe irimwo ivyo kuraba ingene imikorere y'akanama ka onu kajeje umutekano yosubirwamwo ijanye n'ihindagurika ry'ibihe n'iyo kubungabunga amagara y'abantu perezida ndayishimiye mu vyo yishimiye harimo igikorwa c'impunzi ziriko ziratahuka yongera kandi avuga ko amatora aheruka kuba mu burundi ari ikimenyetso ca demokarasi ikwiye gushigikirwa biboneka ubwa nyuma ijambo ry'uburundi ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu nama rusange ngarukamwaka ya onu hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma yaho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka yagiye aratuma ivyegera vyiwe canke abashikiranganje kuko ubutegetsi bumaze guhakwa guhirikwa ari muri Tanzania mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu atanga ingendo zo hanze yongeye gukora urakoze diana tuve mu rundi tuza mu rwanda aho sentare yungururizwamo imanza mu gihugu yemeje igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose kwa Leon Mugesera igihano yari yaciriwe na sentare nkuru mu rwanda inyuma y'uko imwegetse ko ibyaha bya jenoside n'iby'agahomerabuno Eric bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru nta mpamvu n'imwe yahawe agaciro n'urukiko rw'ubujurire mu zirenga eshanu bwana leo mugesera na metre jean felix rudakemwa bari bashingiyeho bajurira icyemezo cy'urukiko rukuru mu rwanda rwari rwahanishije mugesera igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose ku isonga bari bavuze ko urukiko rukuru rwakoze amakosa mu rwego rw'ibyabaye no mu rwego rw'amategeko kandi ko rwirengagije ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha bwana mugesera ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mugesera na metre rudakemwa bavuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ku rwego rwa mbere kandi ko atari bukurikirane ku byabaye muri mirongo cyenda na kanada hari mu gihe haregwa ijambo ryo kukabaya muri mirongo cyenda na kabiri umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi yavuze ko nta kosa urukiko rukuru mu rwanda rwakoze ku kuburanisha urubanza rwa mugesera kuko rubifitiye ububasha yavuze ko mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara ubushake buke bwa metero rudakemwa mu kunganira mugesera bityo ku byo kutunganirwa ntababimuvukije urukiko rwibukije ko mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu u rwanda rwashyize imikono ku masezerano mpuzamahanga yerekeye gukumira no guhana ibyaha bya jenoside bityo ko ibyo mugesera yakoze muri mirongo cyenda na kabiri byari biteganyijwe biteganijwe guhanwa n'amategeko y'u Rwanda imbwirwaruhame ku kabayayo zingiro ry'ibyaha aregwa mugesera avuga ko yashyikirijwe urukiko yahinduwe urukiko rukavuga ko uretse kubivuga nta bindi bimenyetso bitangira urukiko rw'ubujurire ruvuga ko umukemurampaka mu bihumbi bibiri na gatanu yabwiye urukiko rw'ikirenga rwa kanada ko ijambo riregwa mugesera ariwe warivuze umucamanza akavuga ko urukiko rukuru rwagereranije ijambo ryoherejwe muri kanada n'iry'ubushinjacyaha bwaregesheje rusanga nta mpinduka urukiko rukibutsa ko mu miburanire mugesera yemeye ko nubwo atibuka ibyo yavugiye ku kabaya ariko yahafashe ijambo nyuma y'amasaha asaga atatu inteko y'abacamanza basimburana mu gusoma ica rubanza mugesera n'ubushinjacyaha nabo bakurikiye bucece bandika urukiko rwanzuye ko mugesera hamwe n'icyaha cyo gushishikariza abandi ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye byafatwa nk'imwe mu nzira yo kubahamagarira gukora jenoside yibukije ko yavuze ko abatutsi ari inzoka kandi ko bagombaga gufatwa bagacibwa amajosi bagatabwa mu mugezi wa nyabarongo bagasubizwa iwabo muri etiyopiya yamuhamije kandi kugira ubushake bwo gukora icyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu avuga ko mugesera avuga ijambo yari afite ubushake bwo gutoteza abatutsi abaziza ubwoko bwabo maze ashimangira ko igihano urukiko rukuru rwamuhaniye yahanishije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kidahindutse ahubwo hahindutse inyito y'ibyaha n'imyanzuro mugesera yakurikiye yicaye wenyine kuko metre jean felix rudakemwa wamye amwunganira atagaragaye mu rukiko nta marangamutima adasanzwe mugesera yagaragaje akimara kumva icyemezo cy'urukiko gishimangira kumuheza mu buroko gusa yahise yaka ijambo maze abwira urukiko ko azasubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane mu rwego rw'amategeko mu rwanda nta handi bwana mugesera yashoboraga kongera kujuririra ijwi rya amerika yashatse gusobanukirwa zimwe mu mpamvu zatuma umuburanyi asaba gusubirishamo urubanza rugeze ku rwego rwa nyuma nk'uru rwa mugesera maze mvugana n'umunyamategeko utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru itegeko rigenga ububasha bw'inkiko n'ubundi riteganya impamvu zituma habaho gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ariko ibyo bigashoboka ku rubanza nyine ruba rwacibwa ku rwego rwa nyuma kandi rudashobora kujurirwa nka ruriya izo mpamvu rero niyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa ikimenyane cyangwa icyene wabo bikaba byaragize ingaruka ku mikirize y'urubanza bikaba kandi bitarigeze bimenywa n'uwatsinzwe urubanza mu gihe cy'iburana iyo ni impamvu ya mbere iya kabiri niyo mu icibwa ry'urubanza hirengagijwe amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese iya nyuma rero niyo urubanza rudashobora kurangizwa hakurikije imikirize yarwo wenda umuburanyi azagaragaza imwe mu mpamvu azashingiraho asaba ko urubanza rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane uburyo rero bigenda nuko mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu nyine urwo rubanza ashaka gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane urwego rubishinzwe rero muri iyo situwasiyo azandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amugaragariza imwe muri izo mpamvu avuga ko ashingiraho asaba urubanza gusubirishamo akarengane hanyuma perezida w'urukiko rw'ikirenga n'uzafata icyemezo gishobora kuba wenda cyemeza ko koko ari byo bitewe n'impamvu azatanga n'ibimenyetso byayo cyangwa se kinamusubiza kimuhakanira ko nta karengane karimo igihe rwamwemera urukiko rw'ikirenga urubanza rwaburanishwa n'uruhe rukiko perezida w'urukiko rwisumbuye ku rwafashe icyemezo asanze harimo akarengane ashobora guhita yoherereza ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga urwo rubanza kugira ngo ruburanishwe cyangwa se kugira ngo rwohererezwe urukiko nanone rwisumbuye ku rwaruciye so muri situwasiyo rero ihari ni uko uko byagenda kose nta rundi rukiko ruri hejuru y'urukiko rw'ubujurire uretse urukiko rw'ikirenga byaba byumvikana rero ko ari narwo rwonyine rwaba rusigaranye ububasha bwo kuzaruburanisha mu gihe hagaragaramo akarengane uyu munyamategeko agakomeza avuga ko igihe urukiko rw'ikirenga rwatera utwatsi ubusabe bwa mugesera yaba asigaranye amahirwe yo gutakambira urwego rw'umuvunyi bwana wa mugesera w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ni umuhanga mu by'iyigandimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa dogtora mugesera aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya muri mirongo icyenda na kabiri ni imbwirwaruhame ubutabera bw'u rwanda bufata nka rutwitsi kuko buyimuregeshamo gukangurira abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yari ahanganye n'ishyaka mrnd ryari ku butegetsi mugesera yahoze ari visi perezida wa mrnd mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi yagejejwe mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuburanira ijambo ni ijambo avuga ko ryateshejwe umwimerere mu cyo yita endiskuru twikesha twite mu rurimi rw'igifaransa ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali turagushimye eric mu rwanda kandi kigali sentare nkuru ya nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya paul rusesabagina ku ifungwa n'ifungurwa ryiwe haheze indwi sentare y'intango ya kicukiro itegetse ko apfungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe ankete zikibandanya asumta akabo yatubwira uko byari byifashe mu gihe cya saa tatu zibura iminota mike nibwo bwana paul rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu rwanda kuko nyuma y'aho urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya mageragere iri mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nkengero zarwo saa tatu zuzuye nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa rusesabagina n'abunganizi be rusesabagina ahawe ijambo yahise abwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuye bamuvuraga mu gihugu cy'ububirigi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byiza avuriwe mu bubirigi rusesabagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira metere rugaza david umwe mu bunganira rusesabagina yasobanurira urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko inkiko z'u rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we yumvikanisha ko rusesabagina atari umunyarwanda umucamanza zasabye ko iyi ngingo isobanurwa neza maze rusesabagina ahabwa umwanya ngo abyivugire rusesabagina yavuze ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yagiye mu gihugu cy'ububirigi icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye mu magambo ye yagize ati icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu nari imfubyi ya loni nyuma y'imyaka itatu ngo ububirigi bwaje kumufata bumugira umwana wabwo rusesabagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka metere rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri kuko uwafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu agifite metere rugaza yashimangiye ko rusesabagina ubwo yafataga ibyangombwa bya loni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi metere nyembo emerine nawe wunganira rusesabagina yabwiye urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe ndetse ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza metere nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani ariko akabazwa nyuma y'iminsi ibiri kuwa mirongo itatu z'ukwezi kwa munani umunani metere nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yo igaragaza ko yakozwe ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani akomeza agira ati ubundi uko mbyizera iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha rusesabagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho maze mu ijwi rye ati njye nafashwe ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani isaa kumi n'imwe za mu gitondo icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere mu masaa yine z'icyumweru gikurikiyeho ati ese ibyo birasanzwe metere rugaza david yasubiranye ijambo ashimangiraho kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'aho atuye aho yaguze ikibanza mu karere ka gasabo uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwashingiyeho rufunga rusesabagina iminsi mirongo itatu agaragaza inenge ziri muri izo ngingo ku cyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo metere rugaza david yavuze ko urukiko rwa mbere rusa n'aho rwahamije rusesabagina icyaha ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na nsabimana karisiti uzwi nka sankara mu gihe ubwo buhamya rusesabagina atigeze abubona ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba metere rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga rusesabagina rushingiye ku biganiro bya radiyo ubumwe ikorera kuri interinete rusesabagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'iyi radiyo ari ukumusagarira ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa esperance ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yaba akekwaho umucamanza yabajije rusesabagina ihuriro rye na radiyo ubumwe rusesabagina yasubije ko mu minsi ya mbere aribo bahembaga uwo esperance ariko atazi igihe yamaze amuhemba umucamanza yabajije kandi rusesabagina imikorere ya frn n'ishingwa ryayo asubiza muri aya magambo nk'uko nabivuze frn ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na leta y'u rwanda ko hari impunzi zibagiranye zateshejwe agaciro ziba mu nkambi ya za zambiya marawi ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane ntabwo umugambi wa frn wari iterabwoba ahubwo ko hari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na rusesabagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo rusesabagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi ubushinjacyaha bwavuze ko kuva rusesabagina yagera mu rwanda inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe ko aho afungiye muri gereza ya mageragere mu mujyi wa kigali hari abaganga kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu busubiza ku byavuzwe na rusesabagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda umushinjacyaha yavuze ko rusesabagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'ububirigi ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe rusesabagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda kuko iyo ashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa ku bijyanye n'ibazwa rye bivuga ko bitubahirije amategeko ubushinjacyaha yashimangiye ko rusesabagina yafashwe ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani ashyikirizwa ubugenzacyaha ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa cyenda ashyikirizwa urukiko ku itariki ya cumi n'imwe z'uko kwezi ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko nyuma yo kumva ubwiregure bw'impande zombi umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika iburanisha atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa gatanu w'icyumweru gitaha ubushinjacyaha burega rusesabagina ibyaha cumi na bitatu birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike n'ibindi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo